dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye nk'uko bisanzwe Etienne karekezi mu kiganiro cy'uyu munsi mu rwanda ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro ku wa mbere tariki cumi n'imwe y'ukwezi kwa cyenda n'uyu mwaka cyashyize ahagaragara itangazo kimenyesha ko kigiye guteza cyamunara inyubako y'ubucuruzi yitwa utc Union Trade Center iri mu mujyi wa Kigali umurwa mukuru w'u Rwanda muri iryo tangazo Rwanda Revenue Authority icyo kigo cya leta yashyize ahantu hatandukanye isobanura ko izateza cyamunara inyubako y'umunyemari ukomeye bwana Ayabatwa Tribert Rujugiro kubera umwenda w'imisoro kimushinja ko atishyuye mu myaka isaga itanu ishize tureke muri uyu mwanya umunyamakuru ry'amerika eric bagira ubusa uri i kigali mu rwanda atugezeho ibikubiye muri iryo tangazo ni itangazo rimanitse mu bice bitandukanye by'iyi nyubako iherereye mu murenge wa nyarugenge mu karere ka nyarugenge mu kiyovu mu mujyi wa kigali cyane mu miryango yinjiriramo abantu benshi ni itangazo ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro gisobanuramo ko kizateza icyamunara inyubako UTC y'umunyemari ukomeye bwana Rujugiro ku itariki ya makumyabiri n'eshanu z'uku kwezi kwa cyenda ku isaa munani z'igicamunsi hano mu Rwanda. Rwanda Revenue Authority gisobanura ko impamvu kizateza mu cyamunara iyi nyubako ari uko ba nyirayo bayibereyemo imisoro ufatiye ku bikubiye muri aya matangazo bigaragara nta shiti ko ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro cyayakwirakwije n'ahandi hashoboka hirya no hino mu mujyi wa Kigali mu rwego rwo kumenyesha bifuza kwinjira mu ipiganwa ijwi rya Amerika igera ku nyubako UTC mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri yasanze aha hakundaga kuranga urujya n'uruza rw'abantu rwaragabanutse cyane mu buryo bugaragarira amaso hanze y'ibyo hariyongeraho amatangazo atagira ingano agiye abambye kuri imwe mu miryango ya UTC ifunze asobanurira abaganaga bahakoreraga ubucuruzi bwabo ko bimuriye ibyicaro ahandi hantu hatandukanye mu mujyi wa Kigali ibyo ubona uri mu bice by'inyuma by'iyi nyubako ya UTC winjiyemo imbere nibwo birushaho kugaragara cyane nko muri etaje ya mbere ugezemo akararanganya amaso agwa ku nzugi zikinze zibambyeho ayo matangazo ko abahakoreraga bimutse ku buryo nk'abagikoramo nko mu miryango irenze icumi ntibitangaje kubona nk'imiryango ibiri gusa ariyo ifunguye ariko wakwegera kuri buri rugi ukahabona amatangazo nabwo aburiye abakiriya ku matariki baraba bafunzeho imiryango byakunze kugora ijwi rya Amerika kubona bemera kuyivugisha basanzwe bahakorera amakuru twamenye nuko benshi mu bakodeshaga muri iyi nyubako ya UTC bari baramenyeshejwe ko bagomba kuyimukamo ariko batazi ibyo kuba yatezwe icyamunara twamenye ko habayeho amezi atatu yo kwitegura ku bakodeshaga batarishyuye mu gihe kirekire bagashaka ahandi bimukira ku buryo basanga bitarenze tariki cumi n'eshanu z'uku kwezi kwa cyenda nta gihombo bizabateza ku bukode bari baratanze umwari sara igihozo umukozi w'ikigo cy'ubucuruzi Star Times ishami rya UTC niko yabwiye ijwi rya Amerika ntacyo tubonamo igihombo kuko deadline baduhaye byahwanye n'igihe tugomba kuviramo so ni ukuvuga ngo nta mafaranga dusizemo hano igihe cyacu n'ubundi cyari kurangira na kuno kwezi kandi igihe baduhaye turangizanyije nabo nta kibazo rwose icyakora hazabaho n'indi ntambamyi yo kongera kumenyekanisha hashya bimukiye ku baganaga bari bafite ubucuruzi bwabo mu nyubako UTC ya Rujugiro imbogamizi yo irahari n'iy'abakasitoma kubabwira yuko twimutse tugiye ahandi bizagoranaho gato kuko abenshi ntabwo bari bazi aho tuzagenda abenshi bari bamenyereye hano so kubabwira ko serivisi zivuye hano zigiye kugenda ahandi ni ukudisitabinga abakasitomazi bacu uretse kuba bwana rujugira azwi cyane nk'umuherwe mu by'ubutunzi muri bamwe u rwanda rwagize bakomeye yigeze no kuba akomeye muri politiki y'u rwanda kuko yabayeho umujyanama w'umukuru w'u rwanda paul kagame mu by'ubukungu ariko nyuma aza gushwana n'ubutegetsi bimuviramo guhunga aho muri politiki nyine azwiho ko yari mu nama nyobozi y'ishyaka fpr inkotanyi riri ku butegetsi umuherwa y'abatwa tribert rujugira azwi mu b'ingenzi bafashije ingabo zahoze ari iza rpa azitera inkunga mu rugamba rwo kubohora u rwanda mu myaka ya mirongo cyenda mirongo cyenda na kane bivuga ko iyi nyubako utc igiye gutezwa cyamunara yifitemo imigabane ingana na mirongo cyenda ku ijana mu mpera za bibiri na cumi na gatatu imitungo ya rujugiro kimwe n'iy'abandi banyarwanda bataba mu gihugu yashyizwe mu maboko ya komisiyo ishinzwe gucunga imitungo yasizwe na beneyo ari naho imigabane ya mirongo cyenda ku ijana yo muri UTC yaragijwe komisiyo mu karere ka Nyarugenge ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro kirishyuza UTC imisoro yo guhera mu bihumbi bibiri na karindwi kugeza mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu bivuga ko iki kigo cyaba kiyishyuza akayabo kabarwa muri miliyari imwe na miliyoni zisaga ijana mu mafaranga y'u Rwanda gusa bwana rujugiro wakunze kumvikana mu itangazamakuru ahakana iby'iyi misoro avuga ko ari uburyo ubutegetsi bwahisemo mu mugambi wo kumunyaga imitungo ye biteganijwe ko nk'uko bigaragara mu itangazo rya rwanda revenue authority rimenyekanisha icyamunara ko imirimo yo gusura inyubako utc izatangira ku itariki ya makumyabiri z'uku kwezi kwa cyenda aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali turagushimiye eric bagira ubusa kuri iyo nkuru ijwi ry'amerika ryatangaje ku wa kabiri nibutse kandi abakomeje kutwumva ko mukurikira radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ubu umunyemari ayabatwa tribe rujugiro yahunze u rwanda acururiza mu bihugu bya afurika bitandukanye no ku yindi migabane yo ku isi nyuma y'icyemezo cy'ikigo cya leta y'u rwanda kireba iby'imisoro n'amahoro twabashije kuvugana nawe kuri telefone natangiye mubaza uko yakiye ibyatangajwe na leta y'u rwanda ku bijyanye no guteza cyamunara inyubako utc union trade center uyu mucuruzi yubakishije bwana rujugiro ntabwo yantangaje kubera ko urebye iby'iriya leta ikora hari n'ibirenze biriya biriya bafunga abantu bagira bate hari ibintu byinshi bakora ubona byerekana yuko itakiri leta ikurikira amategeko kandi ariyo yayashyizeho ntacyo nshobora gukora kuko inzego ziri hariya zikurikira amategeko bahawe urebye iriya nzu bayifashe mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu ubu uno munsi hashize nk'imyaka ine wabara navuyeyo yinjiza ibihumbi ijana na makumyabiri by'amadolari ku kwezi wabara ugasanga ku mwaka ni miliyoni n'ibihumbi magana ane kandi ririya tegeko bavuga ngo rya bandone poropeti ibintu bitagira bene byo bivuga ko mirongo itanu ku ijana y'amafaranga yinjiye bayashyira muri santiro benki noneho bakayabikira nyine icyo kintu ntabwo rero byumvikana niba imyaka ine barengeje imiliyoni eshanu byibura kuri konti yanjye yo muri santire benki harimo imiliyoni ebyiri n'inusu kandi iyo banyishyuza ayo bavuga ngo y'imisoro iheranye ni miliyoni n'ibihumbi magana abiri kuki badafata muri ayo yanjye biba bavuga ngo iryo deni ni iryanjye bakishyura iyo misoro imisoro mutishyuye kuva muri bibiri na karindwi kugera muri bibiri na cumi na gatatu irangana na miliyari imwe irenga y'amafaranga y'u rwanda miliyari imwe rero irenga ishobora kuba ari ekwivalenti ya miliyoni imwe n'inusu y'amadolari kuko ifaranga ry'u rwanda idolari ni magana inani na mirongo itanu iyo miliyoni imwe n'inusu kuri konti yanjye niba barakoze nk'uko itegeko ribivuga amafaranga bakiriye bagashyirayo fifiti pasenti mirongo itanu ku ijana bakayashyira ku konti yanjye bafashe muri ayo ngayo noneho bakariha iryo deni ko ahari ibyo ni byo muvuga ko iki kigo cy'imisoro n'amahoro mu rwanda cyakora kugira ngo uyu mwenda babashinja uveho iki kigo cyabahaye iminsi cumi n'itanu kugira ngo mwe ubwanyu mubashe kwishyura muri iyi minsi hari icyo mubona mushobora kuba mwakora oya ntabwo nshobora kwishyura niba bamfitiye izo miliyoni ebyiri n'insu bo ntibiyishyure inzu niyo bayifite mu ntoki kuva imyaka ine yinjiza ku mwaka miliyoni n'inusu ubu nagenda kwishyura nishyurane ahubwo nabibabwiye kugira ngo mbereke yuko biriya bintu by'imisoro ni ikinamico mu buhe buryo ni ikinamico yo gushaka gutwara iyo nzu mu buryo butasobanutse hari inyungu leta y'u rwanda cyangwa se ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro mu rwanda cyaba gifite kugira ngo gitware inzu yanyu mbere se inyungu bari bafite ni iyihe yo gufata iriya ko itari ikintu kiri ku izina ryanjye yari isosiyete ifite abakozi hari abadiregiteri hari abantu bose igenda neza nta kibazo ifite na kimwe kuba rero barayifashe bakavuga ngo bagiye kuyimanaginga urumva ko bari bafite ibindi bintu inyuma batekereza nibyo rero n'ubu bikomeza bashobora kubagenera yuko biriya byo kuyigurisha nta n'ubwo bikunda kuko nta muntu w'umucuruzi cyangwa umuntu ufite amafaranga ye afite mu mutwe hazima ashobora kugenda ngo agure ikintu nka kiriya azi ibibazo gifite ahubwo uko bizagenda yego bariya bategetsi sinzi uwo ari we muri bariya bategetsi azikingiriza umuntu agende ayigure ku izina rye njye mbona aricyo nicyo bagamije niba se mbumva neza bwana rujugiro muravuga ko icyo ari cyo mwavuga cyihishe inyuma y'icyemezo cy'ikigo cya leta cy'imisoro n'amahoro mu kugurisha inzu yanyu mu cyamunara Eh, ni umuntu agomba kuba hari umuntu uyifuza kuba yayigura noneho agashaka ku- kuyigura mu cyamunara ariko nawe uwo muntu uwo muntu aribeshya kuko biriya bintu byo kugura iki kugura ikintu ikintu cy'umuntu kiba ari icy'umuntu kandi iriya regime ihari ntabwo ni nk'izindi zose umunsi umwe izagenda uwo muntu washyizemo ayo mafaranga azayatakaza kuko nisubirayo bazabisubiza none se mwe ubwanyu bwana rujugiro hari ibitanditse byumvikana muri aya matangazo yatanzwe n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro hari namwe ibyo mukomoza ariko mudasobanura umuntu atakumva neza hari ikintu cy'umwihariko mwaba mwe rujugiro ay'abatwa triberi mwaba mupfa na leta y'u rwanda mwaba mupfa na bamwe mu bategetsi b'u rwanda kitazwi mwatubwira ubu ngubu Eh, navuga yuko navuga yuko kiriho kuko eh, bariya bantu twari kumwe kuva mu ntango turi mu ishyamba kugira dutahe mu rwanda noneho turanakorana ngerageza kwitanga ngo mbe ndebe ukuntu nafasha eh, mu iterambere ry'igihugu ariko usanga tutareba hamwe eh, inyungu za bamwe muri bo kandi abo bakuru ziza mbere y'inyungu generale z'igihugu noneho eh, z'igihugu noneho mbibonye yewe nsanga ntashobora gukomeza k'uwo murongo ndahava ntabwo byabanezereye kuko nyuma gato nibwo batangiye kuwushyira muri radiyo bavuga ngo nkorana n'interahamwe kandi ari ibintu bidashoboka ntishobora gukorana n'interahamwe zishe abantu barenga magana ane bo muri famiye yanjye bavuga ngo ngo ngo ndi kumwe na ba ngo ndi kumwe na arense ntabwo ndi politiciyen njya no muri fpr ntabwo nigeze ntabwo nigeze ninjira muri politiki njye narengerese yo kureba ukuntu nafasha u rwanda ko ndi umunyarwanda kandi nkunda u rwanda ariko ntabwo nigeze mba interese muri politiki urumva rero icyo kintu sinamenya icyo ari cyo kuko n'isi nigeze nsubiraho ngo tubiganire ariko hari ahantu twageze ntitube tubona bimwe kumwe none Bafite se inzira yanjye nabo bakomeza ibyabo none se musubije amaso inyuma bwana rujugiro icyo kibazo cy'uko mutabashije kubona ibibazo cyangwa se uburyo u rwanda rwatezwa imbere ku buryo bumwe kuko ndibuka nsubije amaso inyuma mu bijyanye n'ingamba z'ikubitiro z'umuryango wa fpr gusubiza muri za mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda mirongo icyenda na rimwe hari ibiganiro byinshi nakurikiranye hari amakuru menshi nagiye ntara ku bijyanye n'imikorere ndetse n'ibyo fpr yari igamije uko utumvikana ku murongo watuma u rwanda rutera imbere mubona bituruka ku ki ni uko eh, hari umwe muri twe wavuyemo arabyikubira hanyuma ah, yiyitiranya n'u rwanda we abona ko we ari u rwanda ko ari we wenyine agomba kuvuga abandi bagakurikira uwo muntu usa n'umwe gusa ibyo rero ntabwo nashoboraga kubigenderaho uwo muvuga ni umuntu umwe gusa Ya- ku bwanjye ni umwe akabiterwa n'iki ntumbaze ngo ya- ntumbaze ngo yaba ari nde ndakeka yuko azi oya mwamudusobanurira namubasobanurira yego none se umuntu umuntu hariya mu rwanda uko utegeka buri kantu kose agategeka uko imanza zicibwa agategeka uko abantu mu rugo ba- bifata agategeka uko abantu barya ninde we ntumuzi ntabwo muzi
ni paul kagame hanyuma se uko biri kose abagize umuryango wa fpr benshi nk'uko muvuga namwe mwayibayemo abatangije uwo muryango w'ikubitiro mwarakoranye mwakoranye inama mwage- mwagiranye ingamba ikibazo uko kutumvikana ku bintu mubona gusurwa kuki buva ku ku kwikanyiza gushaka yuko niba uri kumwe n'abantu mukaba muri mu nama mukaganira ikintu ko ntawe uvuga ntawe uvuga icyo udashaka kumva uka umuntu udatekereza nkawe kuri wowe akaba adakwiye kuba muri iyo nama nta muntu washobora kuvuga ikintu kinyuranye n'icyawe mukabona se iki kibazo ni ikibazo kubera ko nk'uko mwabitangiye mubivuga mugira muti ko mwinjiye muri fpr muri make mutagamije politiki ahubwo mugamije guteza u rwanda imbere cyane dushingiye cyane ku wareba umutungo n'ubushobozi mwari mufite mwagira ngo muteze u rwanda n'abanyarwanda imbere iki kibazo muvuze kigaragara mu gihugu mwe mubona si mwe mwenyine birumvikana kivugwaho cyane turebye abanyarwanda bari hanze y'igihugu mubona cyakemurwa ku buhe buryo oya njye ntabwo natanga igitekerezo kubera ko ntari politisiye ntabwo nzi politiki umbajije ibintu byo gucuruza nagusobanurira nkakubwira kabisa ariko iyo bigiye muri politike ntabyo nzi icyo nkora nicara ahangaha hari umuntu wese aba afite icyo ashoboye hari abashoboye ibyo bya politike bazahangana nawe umunsi umwe wenda bazashobora kumu- kumwigiza inyuma ariko njye ntabwo nshobora kubijyamo kuko ntabwo ni politisiye kandi politike ntabwo inyenderesa na gatoya nta n'iyo nzi none se mwareba ku bijyanye n'ubukungu no guteza imbere igihugu burya kugira ngo ubukungu ndetse n'imibereho y'abaturage bitere imbere n'uko politiki iba iboneye icyo mubona ku munyemari nk'amwe mu rwanda muri iki gihe icyo mubona cyamufasha kurushaho n'iki murebye uko ibintu byifashe Eh, turebye uko byifashe ubu ngubu atari uko kagame yahava hakajya uwundi ubabaye u rwanda utibabaye imbere y'u rwanda nta kindi kintu gishobora gukemura icyo kibazo kandi jye ntabyo nzashobora nta n'ibyo nzajyamo kuko ntabwo ndi politician nturi politisiye bwana rujugira ariko turebye umutungo mufite n'umutungo mwari mwarashoye mu rwanda nta wabura gukomoza ku biherutse kuba cyangwa se ku bikomeje kwigaragaza ku bijyanye n'imitungo y'abandi banyemari mu rwanda twavuga nka nyakwigendera asina paul rwigara n'umuryango we muri iyi minsi biriya bibazo bikurikiranye ku bijyanye n'umuryango wa asina paul rwigara ndetse harimo n'iyicwa rye eh, mu bihe byashize ni ikintu mwe nk'umunyemari w'umunyarwanda mubona mute ni ikintu mbona kabisa cyambabaje nko kubona ukuntu bacurika bagacurura uriya mwana n'umuryango we eh, bamwishyuza imisoro kandi ataracuruzaga ibyo yacuruzaga byose yacuruzaga barabifashe amazu ye barayashenye hanyuma bakavuga ngo bakaza bakamushyiraho amapu- amapingu ngo bamujyanye ngo ku kibazo cy'imisoro iyo misoro ahurira he nayo ikindi cya kabiri kuba yariyamamaje eh, agahangana akavuga ukuri twese twatinye kuvuga ku mugaragaro akabizira icyo kirababaje cyane ariko jye nk'umucuruzi nk'umuntu w'umugenzi wa sina paul kuko yari umugenzi wanjye kuva kera nta kintu mbona nakora kugira ngo mufashe hari ikiriho umuntu akangira inama nagikora ariko ntacyo mbona nta ntacyo nzi kuko eh, uriya muntu hariya yicaye jye ndavuga nti hicaye abandi nabonye abaperezida benshi bagiye baza bakagenda iriya ntebe yicayeho yicayeho n'abandi benshi nkavuga nti umunsi umwe nawe azayivaho nk'uko abandi bayivuyeho icyo gihe ibintu bijye ku murongo muri uyu mwanya tuvugana bwana rujugiro nk'uko nabisobanurwa mu kanya iki kibazo cy'imisoro mu rwanda cyane cyane ku banyemari nk'amwe nk'uko nabivuze ku muryango wa nyakwigendera asina paul rwigara murabizi ko uruganda rw'uyu muryango uruganda rw'itabi rw'uyu muryango mu minsi yashize narwo rwazamuye ibibazo mu rwanda murebye n'uko mwabikurikiranye iki kibazo cy'imisoro kibangamiye abacuruzi kibangamiye abanyemari mukibona mute kibangamiye abantu bose abanyemari kuko bagifashe nk'inkota yo gukoresha kugira ngo bashobore kwica bizinesi z'abantu iyo utavuga rumwe nabo bakugabiza icyo ki- icyo kigo kikaza kikabara uko gishaka kikakugerekaho amafaranga bizinesi yawe bakayihagarika ibyo ni ibisanzwe bagikoresha nk'i- nk'intwaro nk'uko bakoresha imbunda n'ibindi kugira ngo basenyere abantu Mbese nk'umunyemari iki ni ikibazo kireba abacuruzi kireba abanyemari n'abashoramari mu gihugu muhereye ku buryo mwakoranye n'umuryango wa FPR mu ikubitiro uyu muryango wa FPR akaba ari wo uri ku butegetsi iki ni ikibazo mushobora kuba mwumva mwaheraho mukaba mwashakisha ibiganiro n'abagize uyu muryango ku buryo n'abanyarwanda bifuza kuba bakora ubucuruzi cyangwa se bafasha igihugu cyabo mu buryo bwo gucuruza cyangwa ubushoramari bazamukiraho iki kibazo mubona ari ikintu mwaganira n'abayobozi b'u Rwanda cyangwa se abayobozi b'iki kigo cy'u Rwanda gishinzwe imisoro n'amahoro oya ntabwo eh, ibyo imigambi nta fpr ikibaho Eh, abantu bari bagize fpr abantu ba- ba- bayivugiraga abantu bavuze biriya wavuze by'igihe twari mu ishyamba bagakora plan bagakora porogaramu bose bamaze gushyirwa hanze ubu nta fpr ikiriho mbese i rwanda hari iki- hari umuntu umwe niwe uvuga byose nta wundi muntu ushobora kugira icyo avuga nta muntu uhari mwaganira ngo umubwire uti eh, dukore iki cyangwa dukore kiriya byose byagiye mu ntoki y'umuntu umwe arabyikubira akabikora uko ashaka ku nyungu ze mwenda byumva murasa nkaho mugira muti nta kindi twakoretse ni ukwipfumbata muri make ni ukwipfumbata muri make kubera ko eh, kubera ko ninjiye ntabwo nta mukuru ntabwo nemera biriya byatumye ntasubira kwemera abapolitisiye kuko ninjira muri fpr twa- twabonaga ibyo habyarimana yakoraga akorera igihugu tubona atari byo tukavuga ngo reka tujyeyo noneho tubihindure tuzakore byiza abo tujyanye rero tugezeyo bashyikiriye ubwo butegetsi bya bintu byose twavugaga bya bintu byose twashyiraga kuri porogaramu twibwiraga babigira ubusa bakora ibyabo nkumva rero n'ubu niyo nakwinjira muri politiki nkinjirana n'uwundi kuko ntazigera na rimwe mu buzima bwanjye njya gukora muri politiki iyo nakwinjirana n'uwundi n'ejo nawe yaza akamera nk'uriye nkumva rero nge byaba ari ugutakaza umwanya ngahitamo kuta- kutabyivangamo ayo ni amahitamo mufashe bwana rujugiro ariko nanone ngarutse kuri inyubako yanyu ya utc union trade center Eh, iri mu mujyi wa kigali igiye gutezwa cyamunara ni inyubako ifite agaciro ngereranije nabwo ntajyanye hejuru cyane ni miliyoni makumyabiri z'amadolari y'amanyamerika ni amafaranga menshi none muragira ni muti amafaranga menshi ngewe rujugiro nk'umunyemari ubu nif- ndifumbase ndekeye aho ntacyo nabikoraho murayahombye yose Nda- ndayahombye nta kundi nagira kuko njya kubaka iriya nyubako na- nayubatse nzi ko nkorera u rwanda nzi ko hari ikintu nkoze kiza- kikazafasha u rwanda n'ubu rero nzaguma nibwira ngo n'uzaba ayifite wundi izakomeza ifashe nk'uko nabitekereje kugera umunsi noneho eh, ishobora kuza- kuzasubirirayo eh, ishobora kuzasubirirayo noneho nka- nkagira nka nka- nkayisubirana muravuga mu gihe mwayisubirana ariko nanone mu rwanda mumaze igihe mukurikira amakuru anyuranye hari amazu yagiye agaragara ko atujujwe atujuje ubuziranenge yagiye asenywa none mwamwibwira ko iyi nyubako mwayisubirana ariko mu bihe bitari ibya kera bikagaragara ko itujuje ibisabwa ku, ku mazu yo mu mujyi igasenywa ni uguhomba byose ntabwo ntabwo naba mpombye na gatoya kuko buriya inzu ni ikibanza kandi nibwira ko bashobora kuyisenya bakubakamo iyindi iyo yindi bakubakamo baba bubatse mu kibanza cyanjye tutabyumvikanyeho yaba iyanjye batubatse naho leta izaza yanshumbusha kuko leta leta aba ari leta ntabwo ishobora kuza ngo ivuge ngo bariya ngo barabikoze ngo twe turakora ibyacu oya baza bakomereza bashaka gushyira u- gufasha abaturage gushyira abaturage mu buryo reka ngerageze Niba- gutekereza cyangwa se kuvuga nk'umuntu ukora mu by'ubucuruzi gatoya niba numva imibare mufite bwana rujugiro muragira muti izo miliyoni makumyabiri z'amadolari iriya nzu niko gaciro ba- bivugwa ko yaba ifite muragira muti uko imyaka izagenda isimburana icyitwa leta y'u rwanda mu gihe kizaba kikitunze inyungu zizavamo azaba ari iza rujugiro niko ntekereza niko ntekereza eh, kandi niyo naba ndahari mfite abuzukuru cumi na batanu yazaba umwe muri bo ugenda aka- akabigaruza mu yandi magambo muragira muti imisoro y'abanyarwanda izatangwa mu buryo butandukanye niba leta yiyemeje gufata cyangwa se kugurisha iyo nzu iyo misoro y'abanyarwanda niyo izishyura bwana rujugiro cyangwa se abazamukomokaho mu bihe biri imbere igihe bizashoboka ndakeka ko ni ibintu ni ibintu bizwi yuko leta iyo ije ishaka gukora neza igerageza gu- igerageza gukosora amakosa yayitangiriye yakoze ni mbere yuko iyo resiponsabiriti ntibazayihunga baza- ba- ba- baza- bazabona amakosa yabaye nawe yakozwe n'iyindi leta noneho bamenye icyo bankorera ndabashimiye cyane eh, bwana ayabatwa tribe rujugiro ku bisobanuro muduhaye ku bijyanye n'iki cyemezo cy'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro mu rwanda cyo guteza cyamunara inyubako yanyu utc murakoze cyane Mm. urakoze karekezi namwe murakoze kumbaza eh, ariko nakongeraho akantu ka mesaje kuri iyo auction hagize umuntu yibwira ko ntihazagire umuntu wihenda ngo yibwire ko aguze kuko iriya nzu ni iyanjye kandi izakomeza ari iyanjye no mu myaka icumi no mu myaka ijana izaza nza- nzayigaruza ndabashimiye cyane oke namwe murakoze ku badukurikiye muri iki kiganiro twakomeje kugerageza kuvugana n'abayobozi b'ikigo cya leta y'u rwanda gishinzwe imisoro n'amahoro kugira ngo nabo badusobanurire ibyatangajwe na bwana ayabatwa tribe rujugiro ntibabonetse ariko igihe bazabonekera tubasezeranije ko tuzabagezaho ibisobanuro byabo kuri iki kibazo inshuti mwese mwatwumvise uyu munsi nongeye kubashimira namwe kandi mbasaba gutanga umusanzu n'umuganda wanyu mu biganiro byacu bya buri munsi kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
watangiye urugendo bigoye bakatwita amazina tutitwa badutega iminsi tubumva na n'ubu kandi bagipinga Yeah. bamwe batwita abatinganyi badushingira abagore tutazi batwambitse uruga tubumva batunywesha akanyanga n'urumogi ayiswe yatuga kibaya kina mwisho ayiswe yatuga polepole tutafika ayiswe yatuga tafutisha tu